muriko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fide niyo ngabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri uyu mwanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ibihugu vy'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ntibivuga rumwe ku gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'ivyo bihugu kwabaye mu ntango z'iyindwi igihugu kimwe cose cagiriza ikindi kugitera mu kiganiro n'ibiro bitororokanya amakuru vy'abongereza reuters umusirikare mukuru mu ngabo za kongo yemeje ko abasirikare babo batanu baguye muri ico gitero general bruno mandevu ayoboye inteko zijejwe kurwanya inteko z'umugwi urwanya ubutegetsi bw'u rwanda fdlr yatangaje ko kuba inteko z'u rwanda zateye ibirindiro vyabo vyerekana ko zari zije kurwana u rwanda narwo rukavuga ko rufise ibimenyetso bigaragara vyemeza ko batewe na kongo mugenzi wacu edi gwema yavuganye n'umuvugizi w'ingabo z'u rwanda lieutenant colonel innocent munyengango uwo muvugizi ntakana kuko gutana mu mitwe kwabaye nicyo cyarabaye ingabo za FRDC zateye ku birindiro byacu biherereye muri Musanze aho bakunze kwita muri Mutara mu karere ka Musanze ni muri segiteri ya Shingiro akagari ka mugari umudugudu watera imbere hari nko mu masaa moya za mu gitondo nibwo baduteye ubwo ni ukuvuga rero ko ayo makuru ariyo ibyo byarabaye amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters byavuganye n'umwe mu basirikare bakuru ba repubulika iharanira demokarasi ya kongo avuga ko ahubwo ingabo z'u rwanda zishobora kuba arizo zateye ku butaka bwa ibyo bikimara kuba twabimenyesheje itsinda ry'abasirikare bo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka turisaba ko rikora iperereza kuri ku by'icyo gitero ingabo za rdc zakoze ku birindiro biri mu rwanda bya rdf kandi bakanabatubariza impamvu yaba yatumye icyo gitero kiba ni nayo mpamvu rero n'ejo iryo tsinda ry'abo basirikare ryaje inaha tubasobanurira uko icyo gitero cyagenze tunabagaragariza aho ibyo birindiro bavuga ko biri muri DRC ahubwo tubereka ko biri mu Rwanda baduteye badusanga mu Rwanda barabasabye nanone ko tugera aho iyo mirwano yabereye ni nabyo twakoze none tukaba twaboneyeho kubereka ibimenyetso bidashidikanywaho rwose birimo aho ibirindiro byacu biri mu rwanda kandi ko bihamaze imyaka irenga itanu bigaragara ibi bikaba binashimangirwa n'ibikoresho nka gps bigaragaza neza ko ibyo birindiro biri mu gihugu cy'u rwanda ayo makuru rero abayafite bashobora kuba bafite impamvu bayatangaza uko ariko ibyo twaberetse kandi binagaragara binagaragarira n'uwari we wese ko ibyo birindiro bateye biri mu rwanda hafi metero igihumbi na magana atanu uvuye ku mupaka wa wa drc uza mu rwanda mumaze kubagezaho ibyo bimenyetso se bagenzi banyu bo ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo babivuzeho iki baracyakomeye ku byo bavuga ko ari mwebwe mwabateye ntabwo twamenya ibyo batangaza ariko icyo nakumenyesha ni uko muri iryo tsinda habamo na ofisiye wa DRC nawe yabibonye nk'uko byari byigaragazaga ubwo rero uwo iryo tsinda tuzategereza ko rifata umwanzuro rikagaragaza neza uwaba yarateye undi kuko ku ruhande rwacu twe turabereka kandi dufite n'ibimenyetso kuko dufite n'imirambo yabo itatu batashoboye kuvana aho baturasiye twaberetse ibikoresho byangirijwe n'amasasu n'amakompora ya FRDC barashe muri ibyo birindiro kandi n'ibisigarizwa byabyo bafite n'ibikoresho bahasize bya gisirikare birimo imbunda birimo amasasu birimo n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare ibyo rero ngira ngo atari ukwigiza nkana biragoye kuba wabyita ko byasereye muri DRC kandi bigaragara neza ko byabereye mu rwanda ku ruhande rw'u rwanda nta basirikare mwatakaje cyangwa se mwakomerekeje oya ku ruhande rw'u rwanda nta musirikare n'umwe wagize icyaha liyotona koloneli inosa munyengango umuvugizi w'ingabo z'u rwanda ndagushimiye kano kanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire ndabashimiye namwe mu ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi ikiringo cyo kwiyandikisha ku bazo kwitaba amatora yimirije mu gihugu ni ntarengwa kiza kurangira kuri uyu wa gatandatu vyatangajwe ejo ku munsi wa gatanu n'umukuru w'umugwi seni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu hari mu kiganiro ku bamenyeshamakuru ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu evariste nzikobanyanka mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri uno wa gatanu urongoye umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu seni yamenyesheje ko iyandikwa ry'abazitaba amatora rigeze ku ihangiro uwo murwi wari wihaye imiliyoni zine zirenga z'abarundi bakwije ibisabwa n'amategeko baramaze kwandikwa ku butaka bw'uburundi nk'uko warongoye seni abivuga tugeze ku miliyoni zine ibihumbi ijana na batanu n'abantu amajana ane na mirongo umunani n'umwe ku bakunda ibiharuro vyerekeye abakenyezi canke abagabo muri izo miliyoni zine mpejeje kubashikiriza abakenyezi ni miliyoni zibiri n'ibihumbi ijana na cumi n'abantu amajana abiri na mirongo ine na batanu imbere y'amasaha makeyi kugira iryo yandikwa rirangire ahatari hake mu gihugu haracibonekeza imirongo ku biro vy'amakomine y'abaza gusaba amakarata karangamuntu ayo nayo abaha uburenganzira bwo kwiyandikisha uwurongoye seni akurira inkoni ku gishitsi abiyumvira ko ikiringo co kwiyandikisha gishobora kongerezwa ku munsi wa gatandatu itariki cumi n'indwi ruhuhuma isaha cumi n'imwe ni gice ntihagire ubaza ikibazo y'uko twongera iyo nta nyishu iriho ejo birahagarara abo twakoranye bose n'abatanga uburyo barabizi kugira se niyinjire mu bikorwa bindi biremereye mu ijambo rimwe ejo kuwa gatandatu birahagarara kubona hari abatararonka izo karata karangamuntu ndayicariye arongoye seni asanga ikosa atari ry'umugwi arongoye agegeka ku bagiye kuzirondera bateba ico gikorwa co kwandika abazitaba amatora yaba yibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu uno mwaka canke abiri na mirongo ibiri carabereye no mu biro vy'ubuserukizi bw'uburundi mu makungu petero karaveri ndayicariye atanga ibiharo vyamaze kwiyandikisha hanze y'imbibe z'uburundi mu biro biserukira uburundi muri ambasade na konsula genero aho burundi bufise ibiro ibitigiri twaronse ejo ku mugoroba abamaze kwiyandikisha byose ha, bose hamwe ni ibihumbi bibiri n'amajana atatu na mirongo ine na batanu ariko kubera twaba twibukanye amategeko hanze umunsi w'itora amategeko tugendera ko n'iyo utiyandikishije abo hanze bararonse uburenganzira bwo kwiyandikisha umunsi w'itora ugaca utora buno nyene ibyo byanditse muri kode electorale amategeko agenga amatora naho uwarongoye seni avuga ko iyandikwa ry'abazitaba amatora kuri uyu wa gatandatu rizorangira igihe cy'isaha cumi n'imwe n'igice zo ku mugoroba afise icyo asaba bariko barandika ni uko uwuzoba ari ku murongo iyo saha igeze batazomusubiza inyuma bazugara ibiro ari uko bahejeje kumwandika mu iyandikwa ry'abazitaba amatora yimirije umuguseni witeze abarundi barenga gato ku miliyoni zine n'ibihumbi majana ane bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
turabashimiye inshuti zacu mudahengeshanya gukurikirana radiyo ijwi rya amerika ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika isa miliyoni washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze ubu ndi gufata ibihumbi cumi na birindwi n'ijana nabifata ku bwanjye nka buri kintu nakora umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo uko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadolari abiri twebwe tugeze ku rwego rwo kurya izero n'ibice bibiri aba ni bamwe mu mpunzi z'abakongomani bamaze imyaka irenga mirongo ibiri bahungiye mu gihugu cy'u rwanda ubu bari mu ikambi y'ahitwa kiziba bavuga ko babayeho ubuzima bubi cyane iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato murabe hagufi y'amaradiyo yanyu iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu impunzi z'abanyekongo ziba mu ikambi ya kiziba iri mu gihugu cy'u rwanda zitakambira abagira neza kuzigaruka ko mugenzi wacu claude ganza munyamagana yavuganye na bamwe muri bo bamubwira uko babayeho turumva aho kwicwa n'inzara twakwicwa n'isasu kuko umwana y'inzara imuriye ararambarara akaryama ukumva agahinda karakwije ariko inzara ni impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka isaga makumyabiri mu nkambi ya kiziba iherereye mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba ziravuga ko uko iminsi igenda iba myinshi ari nako imibereho yazo irushaho kugenda isinzikara kuri izi mpamvu mfite abana babiri nanjye wa gatatu ubu ndi gufata ibihumbi cumi na birindwi n'ijana nabifata ku bwanjye nka buri kintu nakora nta muceri urimo nta kawunga nta bishyimbo nta mavuta n'iyo fu iyo nyiguze imara ibyumweru bibiri umutekano we turabufite ariko umutekano w'igifu ntawo impunzi ku munsi agenewe kurya amafaranga ijana na mirongo cyenda y'amanyarwanda wareba kuri statisitike y'isi uko abandi bantu babayeho byibura bari hejuru y'umurongo utukura barya amafaranga amadolari abiri abari munsi bakarya idolari rimwe twebwe tugeze ku rwego rwo kurya izero n'ibice bibiri ifunguro rya mu gitondo riri gutwara amafaranga angana na mirongo icyenda n'atanu nimugoroba ukarya amafaranga angana na mirongo icyenda n'atanu ese mirongo icyenda n'atanu y'amafaranga y'u rwanda yagura iki gituma urya n'indazi ntago wayigura ari imwe mu by'ukuri aya mafaranga bari kuduha ntago ari kugeza ku cyumweru ngo agisoze umuntu akirya nanone ibyerekeranye n'ubuvuzi abantu ntago bavurwa mu buryo bunoze taransifere zo ntago zikiboneka ziboneka mu buryo umuntu ari hafi gupfa kandi yanagenda ugasanga aguye bitewe n'uko atabonye uburyo avurwa icyongeyeho kumva bahora bari hasi akiga akarangiza ishuri cyo kimwe n'undi mwana w'umunyarwanda ariko baje gutanga akazi nimba bakorana akazi kamwe mu kiganga ugasanga umunyarwanda afata ibihumbi magana ane impunzi bakamuhereza ibihumbi makumyabiri kugeza kuri ubu tuvugana guhera ku mwana mutoya ukageza ku mukecuru arumva ko agomba gutaha ibibazo birimo imfashanyo y'abaye iyanga byo kudahabwa amahirwe yo kubona imirimo kuba nta bundi bw'inyagamburiro bituma batabona icyizere cy'ejo hazaza bavuga ko biri mu bituma bifuza gutaha cyangwa bakimurirwa mu gihugu cya gatatu aho babona amahirwe yo gukora bakibeshaho nyuma y'amabaruwa ijwi rya amerika ryaboneye kopi z'impunzi zandikiye leta y'u rwanda n'ishami rya loni ryita ku mpunzi hcr zigaragaza ibibazo zifite by'imibereho zinasaba igisubizo kuri ibyo hari n'amakuru izi mpunzi zivuga ko zumvise yuko bishoboka ko zatuzwa mu rwanda ni amakuru zitishimiye na gato ntabwo twaba abanyarwanda ntabwo twaba abanyarwanda turi impunzi z'abakongomani zitegereje umutekano kugira ngo ugaruke dutahe iwacu nta na rimwe no mu buzima nta na rimwe byigeze binabaho kuva inkambi yagera ahangaha ngo dukenere gutura u rwanda nta gihe twigeze twifuza gutura u rwanda yaba n'abana bavukiye ahangaha bose nta muntu ukeneye gutura mu rwanda n'ubu ngubu dufite amakuru ko muri ino nkambi ya kiziba hagomba kuzokorerwa abantu magana cyenda mirongo itanu abandi bose bagashyirwa mu byiciri by'ubudehe tukibaze ubwo budehe bagiye kubukora abanyarwanda ko babafite bashaka kujya muri ibyo byiciri umukongomani bamushyira mu cyiciri cy'ubudehe ku zihe mpamvu aya makuru ni nayo yakuriye umwuka mubi bituma leta yikanga igisa nk'imyigaragambyo mu nkambi byatumye inzego z'umutekano kwa mbere w'iki cyumweru zihurura zishaka guta muri yombi abo zikeka ko bihishe inyuma y'ibi byose ariko impunzi zihagarara naho dufite sitasiyo ya polisi iri mu nkambi hariho sitasiyo ya polisi iri ku kibuye hariho sitasiyo ya polisi iri ku karere ariko haza umupolisi uhagarariye intara ku kantu gatoya tutamenya ukavuye amakuru y'impuha tugiye gukurikirana amakuru hafi dusanga bari baje bafite abantu bamwe bagomba gushimutwa muri komite bakaja gufungwa muri make n'ubuzima dufite hano n'umutekano muke urimo guhaguruka kw'izi mpunzi zivuga ko zabitewe n'uko no mu myaka yashize hari ubwo abayobozi bazo ku rwego rw'inkambi bagiye bafungwa bazira ubusa kandi ko no kuganira hagati yabo ku bibazo byabo ubwabo basa nk'abatabyemerewe igihe cyose hari ababigerageje bagiye babizira ari nayo mpamvu kuri iyi nshuro bahagaze bahangana na polisi kugeza isubiyeho nta n'umwe itwaye ariko ntibarashyira umutima hamwe kuko isaha n'isaha bamwe muri bo bashobora gufungwa bwana patrick bimenyimana wayoboye iyi nkambi avuga ko nawe yigeze gufungwa azira kuvuganira abo yari ayoboye kuba narafunzwe nuko twari turi kuvugira impunzi n'uyu wansimbuye ejo bari bamutwaye nuko ari impunzi zavuze ati umuntu wacu ari kujya he umuntu wacu ari kujya he babona ko byagaragaye babura n'ubusobanuro baramwihorera ariko n'uyu munsi haba mu ijoro haba ku manywa bashobora kumutwara bashobora kuvuga ngo bafite n'inama ahantu runaka ari mu mujyi ku kibuye cyangwa se n'ahandi ukabona umuntu baramutwaye mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimu cyangwa se ko turi ku isi ni ibintu bikomeye twabuze icyo turi cyo twabuze agaciro twabuze umuntu uduha agaciro agaciro ka kimuntu ntako duheruka nta nako tugira ku buryo cy'umuntu afatwa nk'inyamaswa cyangwa se kimonyo kitafite ukibariza ku bw'ibi bibazo by'uruhuri bwana mbangutse mawombiriwe uyoboreye inkambi ya kiziba avuga ko buri munsi hari imiryango imusaba kubashakira uburyo bwo gutaha bagasubira mu gihugu cyabo nubwo bavuga ko bazi ko kitaratekana kuva ukwezi kwa mbere kwatangira kuva nka tariki icumi nta munsi ujya wira ntakiriye nk'imiryango ibiri ivuga yuko ikeneye gutaha hari n'abo biba ngombwa ugafata icyemezo ugashaka n'ahantu umwiyindikishiriza wenda ni na mironko y'ibishyimbo kugira ngo abone icyo yahaha uwo munsi kugira ngo ubone akuva mu maso naho ubundi ni ikibazo gikomeye benshi bakeneye gutaha kubera iki kibazo cy'inzara cyane bararambiwe cyane ntiturabasha kuvugana na minisiteri ishinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi kuri izi ngingo tukazabigarukaho mu makuru yacu ataha claude ganza munyamagana ikarongi mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika claude ganza urakoze cyane tukiri mu gisata c'impunzi leta ya uganda itangaza ko ija yaratanguye amatohoza ku kibazo ca bamwe mu bakozi bayo bagirizwa kunyuruza amafaranga yagenewe impunzi zahungiye muri ico gihugu menyesha amakuru w'ijwi rya amerika i kampala ignatius bahizi aratubandaniriza ino nkuru minisitiri hira runeki yabwiye imbaga y'abanyamakuru yuko amakuru y'inyuruza ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi gusaba impunzi ruswa kugira ngo zibone serivisi byasize imbyiro igihugu ca uganda kizwi nk'igihugu ntangarugero ku isi hose mu rwego rwo kwakira neza impunzi no kuzifasha gusubira mu buzima busanzwe no kubera iyo mpamvu oneki yavuze ko hatangiye amaperereza asesuye kandi yigenga akuriwe n'igipolisi cya uganda gifatanyije n'inzobere z'umuryango w'abibumbye mu maperereza agendereye guperereza ikibazo kugeza mu mizi ku buryo ari nta n'umwe wabigizemo uruhari uzasimbuka ingufu z'amategeko Minisitiri ati tumaze kwakira aya makuru y'inyuruzwa ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi kwaka impunzi ruswa hamwe n'icuruzwa ry'abakobwa b'impunzi twahise dutangiza amaperereza kandi ubu igipolisi kimaze kuduha raporo y'agateganyo turahamiriza abanyagihugu bose hamwe n'imiryango y'isi yose itabara imbabare yuko tuzakora ibishoboka byose kugera mu mizi y'iki kibazo ubutegetsi ntabwo bushobora kwihanganira ibikorwa nk'ibi inzego z'amategeko ziteguye guhana zivuye inyuma abo bose babigizemo uruhare
in accordance with the law of the country. It will be our judicial system to support us. If we find all these criminals, they should be really severely punished.
minisitiri yongeye avuga yuko kugira ngo batabangamira amaperereza abakuru b'inzego zitandukanye mu ishami rya leta rishinzwe impunzi kuva kuri komiseri kugeza ku bakuru b'amakambi batandukanye batungwa agatoke muri ibi bikorwa itegeko ryo kubahagarika ku kazi ryatanzwe kandi kugeza ku wa kane w'icyumweru gitaha bazaba batakiri mu mabanga yabo kugeza ubwo ubutabera buzabagira abere cyangwa bakabafatira ibihano kandi leta akaba yiyemeje yuko aya maperereza azarangira mu gihe cy'ukwezi kumwe cyonyine ukurikije urwandiko ijwi rya amerika ryabonye amakuru y'inyuruzwa ry'umutungo ugenewe gufasha impunzi kwaka impunzi ruswa hamwe n'icuruzwa ry'abakobwa b'impunzi yagejejwe mu butegetsi b'imiryango yita ku mpunzi mu mpera z'umwaka ushize minisitiri ubishinzwe asaba bamwe mu bakozi ba leta ko baba bahagaritswe ku kazi dore ko n'ibihugu nka amerika uburayi n'ibindi bitanga iyi mfashanyo byari bimaze kubwira leta yuko bigiye kuyihagarika iramutse itagize icyo yakora ariko inkuru akaba yarageze mu itangazamakuru mu kwezi gushize ukurikije minisitiri ubutegetsi bwahise butangiza ibarura rishya ry'impunzi zose ziri mu gihugu bareba umuntu ku wundi ariko imibare itizewe akaba yerekana ko igihugu gicumbikiye impunzi zisaga gato imiliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane minisitiri yongeye atangariza abanyamakuru yuko igihugu kuri ubu cyugarijwe n'ikindi kibazo cy'impunzi nshasha z'abakongomani barimo guhunga umunsi ku wundi akaba bakira izisaga ibihumbi bitatu ku munsi kandi akaba afite amakuru yuko hari n'abandi bakongomani basaga imiliyoni bakiri mu gihugu cyabo ariko bateganya guhungira muri uganda kubera umutekano muke urangwa mu duce twa ituri mu burasirazuba bw'icyo gihugu akongera gusaba amahanga yuko uganda ikeneye indi mfashanyo itubutse kugira ngo itabarize imbabare Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Kampala
sha bijya biga biranuganurwa ko ari ibyo reka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi nabyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari ibyo nivyo Sivyo.
nivyo reka si ibyo ehe dupinge ehe dupinge utanga iki he mupinga mupinga wumviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
inkuru rero imaze iminsi icanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi igizwe ahanini n'amasanamu yerekana bamwe mu bantu batera ubwoba canke bakabwira abandi yuko uzohirahira agatora oya azokwibonerako hanavugwa ko hari abanyagihugu baboherwa amaboko imugongo bagategekwa kuja kwiyandikisha ku nguvu turabiri mu burundi abatari bake baribaza ayo mavideo abarimwo bande abantu vy'ukuri n'ivyo canke n'utuvideo bagerageje bakomeka ko amajwi abategetsi bo baba babivuga ku iki utwo tubazo twadusanze ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye reka umenyesha amakuru wacu bujumbura diane ndonse yaducukumburiye atubwira ibindi kuri iyo nkuru amasanamu ariko araca ku mbuga ngurukanabumenyi yerekana abantu bariko barigisha abandi bisa naho ari abo bakoranije ubutumwa babaha ni ukuzohana uwuzotora canke akigisha abandi gutora oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro abo bigisha bigaragara ko bigishirije mu bice bitandukanye binavugwa ko harimo na musitanteri wa komine gashoho desire bigirimana ikindi ni uko basa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi cndd fdd ku bw'indamukanyo yabo uko guhana nako bigisha ku batazotora ego gukoreshwa mu majambo atandukanye nko guta mu mutwe guhongora hamwe no kuboha bamwe mu banditse ku mbuga ngurukanabumenyi bavuga ko arakumiza ayo majambo mbere bakanavuga ko ateye ubwoba mu ntwaro bavuga ko ari ububeshi bukorwa mu ntumbero yo konona umugambi w'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro terence ntayiraja n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iyo hibirije ibihe bikomakomeye mu gihugu haba hariho abantu batunze umugambi bagenda gutegura amamontage kugira bashobore kumvisha abantu yuko ivyo bintu biriko birategura kandi ari umugambi mubi ni uguha akarorero imbere y'uko mvuga mwibuke hari mu bihumbi bibiri mbere na cumi aho basohoye video iriko abantu bafise ibihiri bashavuga yuko ari imbonerakure bafashe amasanamu yambika ibihiri usanga na marementanya mwibuke ca gihe pierre karavera mbonimpa yari rementanya bakazana amasanamu y'ahandi hantu bakabesha ngo ni mu burundi mwibuke ikarusi ingene bagiye kunegagura abantu bazana amasanamu yari muri afurika yo mu burengero aho bica umuntu umenga umuntu ameze nk'igikoko bakavuga yuko bikomera muri karusi kandi rero ababikora barashaka kujyana ikintu umugabo uri kubutegetsi kugira ngo ucafu canke ubundi buganga niko vyama bimeze twebwe rero imvugo bene izo nta gaciro tugiha twebwe duhanura abanyagihugu kubahana kubaha mugenzawe gukorera igihugu kwitabira amatora kuko ni uburenganzira bw'umuntu wese ariko rero mu runani amizero y'abarundi rurongowe na agatongwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi babifata nk'ukuri pierre celestin ndikumana arongoye abashingamateka bo muri urwo runani avuga ko ari ibura rya demokarasi mu gihugu ibyo nivyo twamye tuvuga ko biba biteye agahinda mu gihugu kuko ni igihugu cacu citirirwa ko kiri muri demokarasi muri demokarasi rero abantu barayaga bakavugana umwe wese agashikiriza iciyumviro ciwe uko acumva ku gutera ubwoba abantu rero ko bategerezwa gutora ikii canke kiriya ni ikimenyetso c'uko aho hantu ata demokarasi bihari kuko umuntu ntategekwa ivyo yi- ateza kwiyumvira canke kwemera umuntu akora ivyo abona bibereye mu gihe bitariko birasambura iruhande y'aya majambo y'iterabwoba hari n'abanyagihugu baburabuzwa mu bikorwa byabo vya misi yose mu gihe baterekanye agapapuro biyandikishirije ko ko bazoja mu matora aba ni bamwe mu bo mu ntara ya cibitoke bavuga ko babuzwa kwivuza hamwe no kuvoma amazi ku mabombo rusangi je basabye kajya gapapuro k'amatora bambwira ak'umugabo wanjye baca bambwira ngo "Ni- ningende nta kindi nashanje kurondera amazi ahandi bisaba nyene abatungu b'abashefu bacu bakayaga tuvuganye kugatunga amazi jewe mutenya wanjye yaragiye kwa muganga ejo abatari babufise barabirukanye basubira inyuma kubuza na mutenya wanjye kuko yari yagiye akitwaje igi we yararonse umuti nuko twese twokwitwararika twese tukaburonka aho bihenze bakwiye kukagendana kuko niko menga umuntu yokoresha ubu niko kagezweho nibi nyene pierre celestin ndikumana arongoye abashingamateka bari mu runani amizero y'abarundi abifata nk'iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nk'ivyo navyo nyene bija muri rya terabwoba ni ivy'ukuri twese turashigikiye ko abantu baja kwiyandikisha mugabo hariho ikintu twokwiye gutandukanya hariho ivyo umuntu ategerezwa gukora n'ivyo afitiye uburenganzira ivyo ufitiye uburenganzira rero urashobora kubikora canke ntubikore twebwe naho dutera kamo ngo abantu baje kwiyandikisha ntawe twoshira kw'inkoni ntawe twoshira kw'iterabwoba uretse gusa ko byoba bibabaje ko haba habarundi bataja kwiyandikisha bigeze aho abantu babuzwa no kuja gusuma babuzwa no kuja gukora udukorwa twabo mu mirima n'ikiringo cyo kwiyandikisha kitarahera ngo bagararije ivyo n'ukuri ndumva ko nayo nyene ari ingendo mbi kandi simbona n'ico bihutira naho bocongera ntaco ntacopfa ku bwanje naho bovuga bati turongeye ku yindi ndwi none ibintu vyo mu kwezi kwa gatanu bonongera ko n'iyo ndwi abantu bakabandanya abatashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha ariko nubwo biri uko amategeko agenga amatora yo mu burundi ntavuga ko umuntu abwirizwa kuja mu matora itegeko ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya mirongo ine na gatandatu iratombora neza ko umuntu afise uburenganzira bwo gutora ariko atategeko rimuhata icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gastos ndimwo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri agenzura uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda yaravuze ko atategeko abantu bahabwa ryo kwiyandikisha E, gushika ubu ntituragira itegeko ryo kwiyandikisha kugira ngo umuntu aje gutora E, nko mu birigi udatoye urarihamande ni ukuvuga ni itegeko E, twe rero ntiraba itegeko muga twenshi gituma tuca guhimiriza aho twaciye hose nawe twafashe ngo ngo aje kwiyandikisha kugira ngo kubera itaraba itegeko mugabo umwene w'igihugu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo yifuza kuko ritaraba itegeko mugabo twebwe abategetsi abajeje intwara icyo dukwiye ni uguhimiriza gushika uno munsi turacahimiriza kugira ngo abenegihugu baje kwiyandikisha ku bwabo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gastos ndimwo avuga ko abategeka abandi ku nguvu ko bakwiye kwiyandikisha bakwiye guhanurwa bene izo mvugo zo mu masanamu zaciye ku mbuga ngurukanabumenyi zavuzweko vyinshi tubasomere bimwe muri vyo duhere kuri uyu avuga ati abo bagabo bariko barigisha ivyo bamenye ko bazobazwa ivyo bariko barigisha n'abigishije jenoside mu rwanda baracafatwa kubera ayo mavideo bafashwe natwe tuzobafatisha kazima twayibitse uyu nawe asa n'uwutewe akagongwe n'abariko barabwigwa ati eheje wabo bantu uyundi nawe ati mu kirundi baca umugani bati urucira mukaso rugatwara nyoko barimba bigera abo bigisha bazohagarikwa kandi mu by'ukuri bazagirizwa yuko bigishije abandi imigumuko kandi bari kubavugira hejuru ibyo biyumvira gusa hari n'uyu avuga ati yoho interahamwe gusa tubandanye n'uyu avuga ati niyihe nyungu y'uko umuntu yiyandikisha ku nguvu kandi atawuzi icyo azonatora tugarukirize kuri uyu avuga ati oya namwe iryo ni rementanya turazi ko igihugu mwaba mushaka kugicafuza i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika kino kiganiro cuno musi wanyu mu ntara nshuti bakunze mwariko muratwumviriza mwakoze cane bakoze abamenyesha amakuru bacu batandukanye badufashije kugitunganya muhinga bw'ivyuma innocent kimenyi na ingenieur linas dufatikanije na jowe diane nahazwe twari kumwe kuri mikro muranigwe mu banyu no mu vyanyu
uwiteka uri ku ngoma wambaye icyubahiro uri hejuru y'amahanga indimi zose zo mu isi uwiteka uri ku ngoma wambaye icyubahiro uri hejuru y'amahanga indimi zose zo mu isi imirimo yawe irabyemeza imbaraga zawe zisumba byose One, two, three. ibindimo byose bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose nimuze tumuzamure ibindimo byose bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose nimuze tumuzamure hejuru hejuru hejuru hejuru hejuru hejuru ibizima n'abakuru bahora baguhimbaza abakerubi n'abaserafi bikubita imbere yawe
ababandanya kutwumviriza mu masegonda makeyi isaha cumi na zibiri muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha